Hii ni Radio Switi Amerika. radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwese muduteze amatwi ndabahaye mwiriwe hano muri studio ya gatanu muri kumwe na fide niyo ngabo kaze mwese mu biganiro byacu tubafitiye kuri iyi saha twari dushisemwo nk'itoni nka mirongo ine na zitanu z'ibigori itoni na mirongo ibiri z'imyumbati n'imure cumi n'imwe n'amakonteri byose vyahiye n'igare ryari ririmwo uwo ni umwe mu batakaje ibidandazwa byabo mu muriro wadutse mu gisagara cya muyinga mu burundi iyi nkuru n'ayandi makuru tubateguriye turayigaruka ko mu kanya gatoya amakuru yo mu karere mu burundi kuri uno wa kane amasoko atandatu aherutse gusanurwa yashikirijwe icese na meri ya bujumbura naho imigenderanire hagati y'uburundi n'umuryango w'ubumwe bwa buraya itifashe neza kuva mu mwaka w'ibihumbi cumi na gatanu mu majambo yashikirijwe umuryango w'ubumwe bwa buraya wagumye uterwa amashugwe kukaba nkako ayo masoko yasanuwe ku mfashanyo y'imiliyoni zirenga zine z'amafaranga y'amanyaburaya ibindi kuri inkuru tumviza umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika fidelite ishatse
ayo masoko akwiragiye mu mihingo itandukanye yo mu gisagara ca bujumbura yose hamwe uko ari atandatu yarasanuwe kiretse iyigira indwi iri mu ruziba yubatswe gushasha iyo nayo imikomine ya muha zone ruziba mubona ko igisagara ca bujumbura ari naho habera ibirori vyo gushikiriza icese ayo masoko ivyo ryatangujwe no kugenzura iyo soko ya ruziba mu byo twabonye kandi bitayimenyerewe ni uko muri ayo masoko hubatswe amazu y'ikosorero azofungirwamwo abakoshereje mu isoko ikindi twabonye ni uko muri ayo masoko hatekanijwe uburyo bwo gukinga impanuka cyane cyane izijyanye n'umuriro usanzwe ubangamiye amasoko mu burundi aho rero ibyubatswe kugira ngo bakinge impanuka harimwo amabombo ari imbere mu masoko ayo nayo akaba ari ku miringoti ifise imetero zirenga mirongo ibiri ayo masoko yatangiye gusanurwa mu mwaka ibihumbi bibiri na cumi na gatanu byari bitekanijwe ko ibikorwa bimara hagati y'amezi ane gushika ku mezi indwi yamara ivyo bikorwa vyo gusanura ayo masoko vyaramaze imyaka irenga ibiri ni uko igisagara ca bujumbura fredi mbonimpa yamenyesheje ko vyatevye kubera ko ari inzitizi bagiye barahura muri ivyo bikorwa natashatse kudondagura izo nzitizi izo arizo kuva mu bibiri na cumi na gatanu habaye hakwa guhirikwa ry'ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu c'uburundi petero nkurunziza imigenderanire hagati y'uburundi bumwe bwa buraya yaratitutse aho leta y'uburundi yatunganye imyiyerekano agatari gake mu gihugu cose yo kwiyamiriza umwe bwa buraya nabo bita abakoroni aho bagiriza umwe bwa buraya gufata mu mugongo abashatse guhirika ubutegetsi hamwe n'abahungabanya umutekano byongeye mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu mu kiganiro avugizi b'inzego za leta bahaye abamenyeshamakuru umuvugizi wa leta filipo nzubonariba yadomye urutoke umwe bwa buraya ko aribwo biriko biradindiza ibiganiro bihuza abarundi biriko birabera iyo arusha mu gihugu ca tanzania ariko rero naho biri uko kuri uno wa kane mu biro vyo gushikiriza cese ayo masoko uko ari indwi ishirahamwe ry'ubumwe bwa buraya ryatewe amashugwe kw'izina rero rya leta y'uburundi tukaba tuboneyeho akaryo ko gushimira bimwe bivuye ku mutima ibihugu bigize uwo muryango kuko ariyo byatanze ubwo buryo bwose bwakoreshejwe kuri izi nyubako mu mfashe rero tubaha amashi menshi cyane n'ingoma
umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu pascal barandagiye aho yasaba abanyagihugu bari muri ivyo birori gushimira ubumwe bwa buraya umukuru w'igisagara ca bujumbura fredi mbonimpa na wenyene arakura ubwatsi nshimiye kandi ibihugu bigize umuryango w'uburayi iyi ntambwe dushitse ko uyu munsi rero tuyikesha imigenderanire myiza n'ubucuti buri hagati y'igihugu cacu n'ibihugu bigize umuryango w'uburayi kuko uburyo bwakoresheje bwavuye mu mfashanyo ivyo bihugu vyahaye igihugu cacu uwaserukiye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya muri ivyo birori wewe yibukije ko bazoguma bashira imbere imigambi yerekeye abanyagihugu wolfram vita l'union européenne soutient de manière continue ubumwe bwa buraya buzoguma bufasha abanyagihugu b'abarundi mu bisata bitandukanye nk'icamagara y'abantu uburimyi amasoko ntanganguvu kubaka amabarabara no gushigikira imigambi yo kumbatira amahoro uburundi burimwo mu isanurwa ry'ayo masoko umwe bwa buraya bwaratereye amafaranga y'abanyaburaya arenga imiliyoni zine tubibutse yuko imyaka irenga ibiri iheze bumwe bwa buraya bwasokoye akarenge mu mfashanyo bwaharabuha leta y'u Burundi amafaranga butanga asigaye aja mu migambi ijyanye y'iterambere ry'umunyagihugu tubibutse kandi ko ayo masoko aheruka gusanurwa mu kubera ko gisagara ca bujumbura agizwe n'isoko yo mu kinama hamwe no mu ngagara nayo muri komine ya mukaza hakaba hasanuwe isoko yo kwijabe mu bantu kugisagara ca Bujumbura muri komine ya Muhanaho hasanuwe amasoko yo mu Kanyosha ku Musaga Kinindo hamwe n'iyo mu Ruziba yaciye yubakwa gushasha ibujumbura fidelite yishatse ijwi rya Amerika urakoze fidelite kuri iyo nkuru mu Burundi kandi ibicuruzwa bigizwe ahanini n'ibifungurwa hamwe n'ibindi bikoresho bifite agaciro gaharurwa mu miliyoni amajana abiri vy'amafaranga y'amarundi vyaraye bihiriye bihiye biratokombera mu gisagara ca Muyinga uwo muriro wadutse mu kibanza ciharijwe n'isyo abahishirije ivyabo bavuga ko uwo muriro waturutse ku muyaga nkuba wa Regideso n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze aho bita ku mamashini Asia hafi y'isoko nkuru ya Muyinga niho haraye hadutse umuriro karagahinda ku banyagihugu bahahishirije utwabo hageze sanzwe zijo tumbazamo dutelefona tuburya ibintu vyayogeye vyahiye ko kuza turaba dushitse ngaha twasanze ibintu vyamaze gusha aha twamaze guhumba ibintu utagira uko bingana twari dushisemwo nk'itoni nka mirongo ine na zitanu z'ibigori itoni na mirongo ibiri z'imyumbati n'imure cumi n'imwe n'amakonteri vyose vyahiye n'igare ryari ririmwo twese turatokumbira urabona ko n'amabati yose n'amasaka navyo babikamo ngaho n'ibiharage n'iminzani byose nta n'ikintu na kimwe cyasigaye ngaha byose cyahira no ko ari umunyota agahinda kari kose no ku basanzwe batunzwe n'ubuzi baronka buri munsi muri ico kibanza ubu nyene umuntu agiye kwicwa n'inzara ko ariho twarondera burasiyo kuva igihe kinini cyose turondera ubuzima ngaha nta n'ahandi hantu twari ko turaronderera atari aha nyene nta handi umuntu afise arondere aha nyene hari hantungiye umuryango burya nashizemo itoni zitanu zitatu z'ibigori na zibiri z'umwumbati n'imashini emwe ni ukudufasha nyine kubera tuza guhera nuko byose byahiriyemwo abasiyere muri ico kibanza bagize ishirahamwe rirongowe n'uwitwa ntawibagira riri shabani uyu avuga ko ingaruka mbi z'iryo sanganya zimaze gutandukira n'ibindi bisata nk'ibohero n'amabanki ni ukumenya neza yuko ngaha banki nayo nyine yari hazeye akunguko kuko benshi ngaha bakoresha amahera ya banki aha hari hatunze imiryango myinshi abanyagihugu benshi intara zose duhana imbibe bujya zose zasumira ngaha rimwe na HCR yatwikorako canke PAM ikatwikorako nabo nyene bakaza gusumira ngaha nk'ubu twari ko turagaburira abanyororo ngaho muri prison urabona ko n'akazi kaciye gahagarara bari bamaze kuronka udutoni tubiri twonyene ibindi byose byahiye urumva n'abanyororo bagiye kwicwa n'inzara kwera kuri ico kibanza twahahuriye na buramatari w'intara ya Muyinga Aline Manira barusha uwo mukenyezi yaraje kuremesha abahagiriye ivyago yabwirwa ibya amerika agaciro ngereranyo k'ivyahatikiriye twashitse turabona ko honekaye ibintu bitari bike baravuga yuko bahiriyeyo nk'itoni nka zitanu z'ibigori mirongo ine na zitanu z'ibigori ijanju ry'imyumbati iminzani mirongo ibiri n'ine imashini zo gusya cumi n'imwe itoni imwe y'ibiharage umwenegihugu yavuga yuko yanga ko batumwiba yari yaje kutubitsa ngaha baravuga n'itoni zitatu z'uburo hamwe n'ikinga ry'umwenegihugu bagaharura bo ati turabye uruhombo dufise byo bari nk'ibihumbi birenga cyangwa biri munsi y'imiliyoni amajana abiri uwo mutware aratera akama bagira neza n'agahinda rero mu bene gihugu urabona ko benshi bari bafite imitahe bagaburira abana babo babona ko nawe uri kubabona bari mu gahinda kurazi n'aho badandaza benshi usanga ari amafaranga baba baraguranye muri banki kandi banki yoyo iguma ishaka kuguma yunguka nuko nyene tubwiye tugatera akamo abagira neza umwe wese abishoboye yuko yobagarukirako kuko urabona yuko ari ibintu bibabaje kandi biteye agahinda twarondeye kumenya ico uwo muriro woba waturutseko niko kwegera umwe mu barara izamu muri ico kibanza uwo muriro je najewe navyutse mw'ijoro nyene nsanga inzu imwe yamaze gufatwa sinzi ngo waje uku nta muntu azi ukuntu byagenze twaco twakoze twasohotse nyene turatabaza uwo munyezamu ntazi ico uwo muriro waturutseko iyo amarasebuja wiwe ntakekeranye umuyaga nkuba bamaze kuwurungika mu masaa sita waje ari mwinshi n'umuyaga wari uhari wa- insinga rero za- zoba zakomanye umuyaga nkuba rero ucuraduka siriku ikiraduka umuriro rero ucuraduka hanyuma mu nyuma rero insinga zimaze kurekurana hariya anye hejuru igiti kiguye n'inzu zo hepfo zaciye zifatwa umuriro ucuraduka cyane kandi icyo kibazo twari twigeze kugitura umushefu wa regidezo kijanye n'ico giti coba gishaka guhenuka mu gisata ca regidezo imuyinga bavuga ko ari ukurindira bizova mu matohoza arine manira barusha yarongoye intara ya muyinga avuga ko ico kibazo agiye kugishira mu minwe yabo cega bo baravuga ati umuriro cyo tubona byo wavaye insinga za regidezo kandi baravuga yuko bari barakivuze yuko eh, iyo poto yohindurwa mugabo ni ntiyahinduwe urumva rero abenegihugu barashavuriye regidezo ko bavuga ati iyo ataba batari babikora hakiri kare ntivyari guheza ngo vyononekare Eh, nk'uko babitubwiye ngaha tuzogerageza turondere umuyobozi eh, wa regide tumubwire ingene vyagenze hanyuma nibo bazomenya ingene bazoza bakabiraba abahishirije ibicuruzwa vyabo muri uwo muriro nta n'umwe yibutse kubishirisha mu mashirahamwe y'ubwishingizi buramatari w'intara ya muyinga asaba abacuruzi kwijukira gushira ibicuruzwa vyabo muri mwene ayo mashirahamwe kugira babikingize impanuka imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amabi akorerwa abakenyezi yabaye umurengera mu ikambi y'impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya rusenda iri mu ntara ya kivu y'amajyepfo ya kongo mu ntumbero yo gutuza ayo mabi impunzi zigera kuri mirongo itatu zikaba zahora mu nyigisho umumenyeshamakuru wacu vedaste ngabo muri kongo atubwire byinshi kuri iyo nkuru Ayo mahugurwa yateguwe n'ishyirahamwe rya SVH Solidarite de Volontaire pour l'Humanité rikorera muri teritwari y'Ifizi akaba yari mu rwego rwo gukangurira abayobozi bo mu nzego zitandukanye zo mu nkambi n'izo hanze y'inkambi uburyo bashobora kurwanya no gukumira ihohotera rishingiye ku gitsina rigenda rigaragara mu nkambi no hanze yayo iri hohotera rishingiye ku gitsina rikaba rigaragara muri iyi nkambi rinyuze mu nzira zitandukanye nk'uko byagiye bisobanurwa na zimwe mu mpunzi z'abarundi zari zitabiriye amahugurwa yari amaze iminsi ibiri abera kuri espace ya Midamfa yo mu Rusenda ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu ikambi riragaragara cyane bo cyane novuga nko ku bitsina binyuranye aho usanga umubyeyi ashobora kubyara umwana w'umukobwa akaba yogirirwa nabi n'umugabo wiwe kuko yabyaye umwana w'umukobwa akarorero hari aho byabaye muri village bo umupapa amaze kubyara asanga umwana yabyaye yabyaye umukobwa yari yiteze ko ashobora kubyara umuhungu icyo gihe aramukubita amukubita ari mu kabyeyi byeyi aragira ikibazo basi amaze kugira icyo kibazo bijya ku gipolisi abapolisi barabikurikirana eh, uwo muntu arafungwa rero iryo hohoterwa cyane kenshi barakunze kurikora muri ubwo buryo ukuntu vyabaye vyarigeze kuba ku mwigeme umwe bamutora mu ipori bamugiriye nabi buno rero bamugiriye nabi acatorwa n'abagabo babiri rero bano bakoze ikibi sinzi ko aribo bakomye induru bavuga akatwi gato kugenda kwegera barabye basanze aho nyamukobwa ari basanga bamusize ibyatsi mu kanwa bamaze kumwonona umwana kugeza aho agenda mu bitaro ibyo ni bi- ni- ni mu bintu mbega bizana ingorane mu ba- mu bamama buno rero baramujyanye ku bitaro bamaze kumushikana baramuvura ariko urumva nta mahoro afise uretse iri hohotera rishingiye ku gitsina provisi ntirandekura impunzi yo mu rusenda yari muri aya mahugurwa itangaza ko inzira ikiri ndende ku babyeyi bo mu nkambi yo mu rusenda bagihohotera abana bibyariye babaziza ubujura bityo bavuga yuko bagiye gushyira imbaraga mu gukangurira impunzi ibijanye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu bagwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose ihohoterwa ry'abana mu maviraje mu nkambi tubamo ya rusenda abana usanga baturigwa intoki ibiganza bagasanga umwana agakubaguka akubitwa agasanga bamusinzikaje ubuzima ku buryo yuko usanga umwana nimba ashobora gutunga nk'amafaranga ijana cyangwa agakora mu isafuriya agatwara nk'urudagara rumwe umubyeyi aho nyaho nyene agaca amufatiraho umwana akamukubita agafata uko agashyira mu ziko ugasanga ni ibitembe bazi n'ikigongo cyinshi cyane mu gihe rero tuba turishaje no gusekiriza agateka k'abana mu nkambi icyo kintu turagikorera ko cyane rwose gutanga amaraporo menshi tugakora amasansibilizazi kuko umuntu wese akora icyo gikorwa cyo guhohotera umwana agateka k'umwana agafungwa maze bakamuca amande hari ababa bamaze kuba bafungwa kubera guhohotera abana babo mboneza cyane turamufise akarorero umumama byashyikiye agatorera umwana yatwa amafaranga amajana atanu icyo gihe tu- yarajya kuri polise baramufunga uwo shefu dantene wenyene n'abagerageza kugira ene gutanga interivasiyo baramurebera ko yari afite undi mwana ku mugongo maze uwo mwana ahohotewe yaturiwe ukuboko bara- turamushyira kwa muganga baramwitaho umwana baramuvura arakira ikintu tugiye kumarira abarundi bene wacu ni uko tugiye gukora amasansibilizasiyo menshi ku bwinshi kugira ngo tubasigurire u- kudaguma bah- bahohotera izina kiremwa muntu yuko baza bamusinziza- bamusingikiriza agateka kiwe n'ubuzima bwiwe kugira umu- umu- umuntu wese ari mu nkambi abitaho yumve ko kiza kikazirizwa guhohotera agateka kazina muntu ndabazaniye zera nawe ni umubyeyi wo mu nkambi yo mu rusenda wari witabiriye amahugurwa aratubwira uburyo agiye gufasha abandi babyeyi bo muri iyi nkambi muri iyi gahunda yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rigenda rigira ingaruka ku gitsina gore ngiye kubigisha imyifato ukuntu bakwiye kwifata kugira ngo umuntu w'umugore agire indero dufate ukuntu umumama iyo yifashe neza agira indero kandi akagira agaciro ariko iyo atifashe neza nta gaciro aronka ashobora guhura n'ingorane zishobora kuzimiza ubugingo bwiwe imbere y'igihe aristide burakari inzobere mu burenganzira bw'ikiremwamuntu wari umwarimu mukuru muri aya mahugurwa akaba yasabye abitabiriye amahugurwa ko ubumenyi bayavanyemo babukoresha neza bakora itohoza ryimbitse ku bantu bagenda bahohoterwa hanyuma bakihutira kubashyikiriza inzego zishinzwe gukurikirana ababa bahohotewe inzego zirimo ibitaro n'igipolisi ishyirahamwe rya svh ribinyujije mu mushinga ryise tujenge pamoja rikaba rimaze guhugura impunzi n'abaturage b'abakongomani bazakiriye ibijanye n'imibanire myiza ndetse n'inyigisho ku burenganzira bw'impunzi n'ikiremwamuntu bedasengabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo urakoze vedasite kuri iyo nkuru gushika mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ishami rya onu ryitaho abana unicef n'abafatanyabikorwa baharura imiliyoni hafi ijana na mirongo ine z'abana bashigwa mu murwi w'imfuvyi abo barimwo ababuze umuvyeyi umwe canke bose imiliyoni cumi na zitanu n'ibihumbi ijana muri bo babuze abavyeyi bombi abenshi muri izo mfuvyi baregwa kwa basekuru abandi babana n'abandi bantu bo mu muryango akenshi usanga abo babarera nabo ubwabo batishoboye amahirwe nuko hari amashirahamwe y'abagiraneza bafasha kugira abo bana babashe kubaho ubuzima nk'ubw'abandi bafise abavyeyi uyu munsi mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu Eugenie Mukankusi yatumiye umwe mu bayobozi b'umwe muri ayo mashyirahamwe ni umwigeme Yvonne Nijimbere umuyobozi w'ishyirahamwe ryitwa biracashoboka ryishinze gufasha abapfakazi n'imfuvyi mu Burundi Nijimbere atangura asobanura impamvu bahisemwo kwita iryo shyirahamwe ryabo gutyo muri iryo dini ubwaryo murumva ko hasanzwe harimo ubutumwa uwuryumvise wese arumva ko ari ritanga ibyizigiro Eh, twabonye mu mibereho yacu mu kibano cacu twagiye tubana n'imfubyi hari abo twagenda twigana hari abo tugenda tubana Eh, umuntu akagenda araba ubuzima izo mfubyi zibayemwo si zose bien sûr ko kubera hariho abo usanga nk'uko mwariko murabivuga hariho abo musanga bafise abo ba onkle abo ba- abagenda barabafasha ariko rero n'izindi zibayeho mu buzima bubabaje cyane mbere hakagera n'igihe umuntu yibaza ati mbega ejo hanje hariho ejo harashoboka ugasanga umuntu abayeho atabyizigiro by'ejo umuntu abayeho yihebuye eh, gupfa no kubaho ku- kuri we bikaba bisa Eh, niho rero twiyumviriye iri jambo cyane ubutumwa buri muri rino jambo rivuga ngo biracashoboka kugira ngo umuntu yumve ko bigikunda biracashoboka biracakunda ko umuntu abaho biracakunda ko ubuzima bubandanya kandi ubuzima bushoboka niho havuye iryo zina biracashoboka Mm, nk'uko mubivuga rero ni ugutera intege izo mfubyi ndetse n'abapfakazi kuko mufite umugambi nabo bo wo kubafasha iri shyirahamwe biracyashoboka rikorera mu bice byose by'u Burundi ishyirahamwe biracashoboka rifise imigambi yo gukorera mu bice byose by'uburundi mu ntara zose z'uburundi ariko eh, ntirashika hose kuko ntavuka bimwe ngo yuzure ingobyi turamaze igihe dutanguye eh, turamaze umwaka dutanguye umwaka urenga kw'amezi abiri ariko turamaze gushika mu ntara zishika zine arizo mwaro murambya kayanza na bujumbura ariko dufite imigambi yo kuzoshika mu gihugu cyose kuko amategeko arabitwemerera Mhm. ye ni bande se babafasha mu- muri ibyo bikorwa byanyu muri abo murimo gufasha muri iki gihe ni bande babatera inkunga
ego twebwe gushyikiza isaha twebwe nyine kubera je nashoboye na- nagiye hamwe n'abandi bafite icyiyumviro nk'icyo nari mfite cyo guha ibyizigiro abo bantu babayeho batabona ejo batabona akazoza dusanga turashoboye kuba umwe babiri batatu dusanga turashoboye gushika batanu niho twaca tuvuga tuti muri bike dufite byoshoboka kandi duca dusangana twebwe Eh, jewe naho mboneka a- ari jewe ndafise abagenzi kumbure ico ciyumviro kitajemo ariko ndakibahaye bakacumva Eh, uwo ari we wese akagenda araf- arafata inshuti ziwe abagenzi ushobora gutahura uwo mugambi dufise hanyuma uwo ari wese agatanga icyo ashoboye kuronka kuko babiri basumba umwe tugaca dusanga turashoboye kugira icyo dukoze kuri abo bana kuri izo mfubyi ndetse Mm.
no kuri abo bapfakazi nabo nyine Mm. none abo izo mfubyi abo bana b'imfubyi mubafasha gute abo bana b'imfubyi twebwe twaraze tuti mbega ni iki umuntu yofasha umwana umwana eh, umwana ntakeneye imigambi y'iterambere kuri we umwana ntakeneye eh, ibyo mubwira ngo eh, kora urudandazo cyangwa kora iki n'iki kugira ngo ushobore kugaburira abo muvukana oya ariko umwana ni ukeneye gutegura akazoza kiwe agategura ejo hiwe imigambi rero twari dufitiye abo bana niyo yo kubigisha kugira ngo nabo ejo cyangwa hirya y'ejo nabo bashoboye kubaho ba- bigenga barashyitse mu buzima kuko nta nta wundi mugambi ukomeye cyane ku mwana atari uwo kumufata ukuboko umuntu akamuha ikaramu akamuha ikaye hanyuma akigishwa nk'abandi bana kuko tuba turi ko tubaha ibyo byizigiro ko ejo bishoboka ko nawe ashika mu buzima Voilà, nicyo dufasha abo bana ye mubaha Ariko- ibikoresho byo byo mu ishuri amakaye n'ibindi mubarihira n'amafaranga y'ishuri
yego abo tubisho abo bishobotse nk'uko nabibabwiye nti- ntiramara igihe kinini cyane ariko mu mwaka uheze twarabigerageje cyane kandi byarashobotse abo twari twihaye ko ihangiro eh, bo mu ntara zari za- yari intara ya mwaro na murambya niho twari tugitangura Eh, twarashoboye kubaha ibikoresho by'ishuri turabaha amakaye turabaha uwo ari we wese a- ayakeneye turabaha kuko tuca dukora n'abigisha babo tukagenda tugashika tukaraba mbega umwana akoresha amakaye angana gute kuko n'inyuma y'aho turabandanya kuraba eh, uburyo umwana ariko aratera imbere turabe ko naho twayamuhaye bwataci yajya kuyagurisha Eh, hama tukabaha icyo gihe kuko twari twashoboye kuronka inshuti n'abagenzi bari baduterereye twarashoboye kubagurira ibirato amakambambiri Eh, turashobora kubagurira amasakoshi kugira ngo nyamakaye ya- tubahaye ejo imvura ikagwa ntanyagirwe canke ntayatane muhira imbeba ngo ziyarye donc tubaha aho bashobora kuyabika yego n'amaminerval kuri bamwe bari basanzwe bayatanga turayabarihira reka ndetse hariho n'umwe muri abo turiko turarihira minerval muri universite yari amaze imyaka ibiri Eh, amaze imyaka ibiri ata yarize lettre moderne mugabo atashoboye kubandanya kaminuza kuko ntiyatoye exeta hanyuma mm, bwo kuntu ataronse uburenganzira bwo kuja muri kaminuza y'u Burundi Eh, ataricara iyo myaka ibiri nawe yari yari imfubyi nta papa wiwe yari afite nta mama wiwe yari afite twebwe ca tumuronka a- a- dusanga a- a- aza aradandaza ibitoki aza guca ingero arima kugira ngo ashobore kwigisha mutoyi wiwe yari mu w'icumi na kabiri twebwe rero twakira uwo mutoyi wiwe ari mu w'icumi na kabiri ariko nawe nyene tuca dutangura kurondera ingene yoza kwiga hama biteze birashoboka ku nguvu zabo turi kumwe twari batanu hama na- nabo n'inshuti n'abagenzi tugenda turaterereza birashoboka ko yiga uyu munsi yiga universite ego Mhm. nka zimwe mu ngorane muhura nazo muri icyo gikorwa mwiyemeje cyo gufasha abapfakazi n'abana b'imfubyi ingorane z'ingutu mubona muri kino gihe ni izihe ingorane nyamukuru tugenda turahura nazo eh, mbere na mbere dusanga ari menshi cyane bari mu bo twari twifuza gufasha kuko tuvuze imfubyi imfubyi ni nyinshi cyane tukaza tuvuga ngo imfubyi ziri inyuma y'izindi tugasanga ni nyinshi dushobora kuba kuzishobora zose kuzifasha Eh, hariho aho tutari ko turashika nk'abo pfakazi twebwe twabafashe mu- mu- kubera yuko twasanze tudashobora gufasha umwana tudafashije nyina wiwe munyemereye nkamera nk'usubira inyuma gatoyi icyo gihe dutanga ibikoresho by'ishuri twarabitanze turaraba neza ko batonda ku ishuri dusanga nibyo ariko inyuma y'amezi abiri gendagenda kugira enquete ku mashuri biga ko ruguru hamaca asanga abo bana batonda gake mu ndwi batonda nka gatatu mu minsi itanu hanyuma nca ndibaza icyo kibazo nongera ndakibaza abanye- abigisha babigisha kuko nguranana cyane n'abo barezi babo nibo baba bari kumwe amasha asanga igituma basiba kenshi abamama babo iyo baronse nk'ahantu bajya guca ingero baca ingero barima bakaba nk'umurima bati murime hama inyuma wawo umara mu minsi itatu ndusha ndaguhemba umubyeyi akaca araba ati hako ndari iminsi itatu ntafunguye akaca asibye abana ku ishuri ati nimuze mumfashe kuharima uyu munsi turare tuhahejeje hanyuma bashobore kuduhemba uyu munsi turare dufunguye ukaca usanga umwana agiye abaye ni ngombwa ko asiba kuko n'ubundi naho yotonda atondanye inzara agaca asiba agafasha nyina gu- gukora i- i- ico gikorwa kugira ngo ejo ashobore gutonda afunguye niho rero mu nyuma twavuze tuti ni ngombwa tugire ingufu cyane ku babyeyi kuko am- benshi barafasha abagira neza benshi barafasha turimo kuganira n'umwari Yvonne Nijimbere aratuganira ku ishyirahamwe ayoboye ryitwa biracyashoboka rifasha imfubyi n'abapfakazi mu Burundi nagira ngo noneho duhe umwanya abakunzi b'ijwi rya Amerika tubanze twakire irankunda Gilbert bo ni kuri mbanje gushimira umutumire kuko turumva ko kuri akazi bakora ibyo bakora ni ibintu byo gushima kandi byo kubankuraza batemeye tubabwira ati nukuri mukomereza ko niho wacize hanyuma ndafite utubazo dushika kuri tubiri ni kuri tugerageje kurahaba ubwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi ukaraba abana b'imfubyi bahari ni kuri ni benshi ni benshi cyane ariko ugiye kuhabamo abana benshi bari ngaha muri iki gihugu cyacu aho abana ushobora kubona usanga bafite ababyeyi umwe ugasanga afite se wiwe undi ugasanga afite mama wiwe ariko tugiye kuraba nk'aba- nk'abana usanga bafite nka ba papa babo nk'ubu urashobora gusanga nk'umwana afite umubyeyi we ari wese ugasanga azanye undi mugore n'icyo gihe urumva sinzi bobo abo bana ba- bashobora kuba babafasha iki ni ikihe kintu bagira ko bashobora gusanga nk'uwo mugore wa kabiri icyo azanye ashobora kumuturubika akamufata nabi nkumbure bo bakibazanya ubuzima ni bwiza ati "Ne, ni ikihe kintu nk'aba bana bateganya kuba bakorera Eh, aho mwavuze muti mbega none aba imfubyi ibuze idafise yabuze mama wiwe ariko ifise se amagaheza akazana uwundi mugore mbega muraheza mukamufasha mu buryo rusangi imfubyi dufise ntizabuze mm, papa wazo ariko kandi iyo tubonye n'umuntu nk'uyo imfubyi ibuze i- i- ifise papa wiwe hanyuma igaheza ikabaho ubuzima bwo guturubikwa canke eh, umwana akabura ibyo umwana akenera ibyo umwana akenera no kuja ku ishuri ni ugufungurirwa ni ukuvuzwa iyo agwaye iyo ama eh, iyo amaka nk'ayo oya ahabaye turaheza tukagikora ariko mu gushikiza isaha abo dufise benshi ni abo oye babuze abavyeyi ba papa wabo kuri iki cya kabiri yavuga ati mbe hariho amasosiyasiyo bagenda kugira ngo umuntu ashobore kubamwo kwinjiramwo agatanga udufaranga icyo wenda acishura mu mwanya muto cyane twebwe ishyirahamwe ryacu nta na cumi rimwe eh, u- usabwa kugira ngo winjire Ku- kubera twebwe tuvuga tuti dukwakiriye atabyizigiro byejo ufise dukwakiriye n'ukurya biriko birakugora two gusaba amafaranga gute ahubwo tuje kugira ngo tugufate ukuboko twakire na Fidele turagira yezu bo bwa mbere nagenda ndamukeze kwe kwiryo shyirahamwe biracyashoboka bashinze hanyuma nongera ndamuhimiriza na cyane cyane kubandanya afasha abana benshi b'imfubyi na cyane cyane bikiga kaminuza kuko numvise mu ntango yavuze ko hari umwe barihiye akiga universite y'u Burundi babandanye benshi na cyane cyane babarihira ari benshi bagarukiriza amashuri yabo mu nzira kubera kubura uburyo nagira ndamubaze ambwire icyicaro gikuru cyabaho giherereye icyicaro cyacu kiri mu irohero aho i bujumbura aveni mugamba kuri nimero ya mbere rohero aveni mugamba nimero 1 kandi karibu amakuru rero tuba tubafitiye kuri iyi sahani yagarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika tubatumiye kubandanya mutwumviriza mu bindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi rya amerika